hapa ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika kuri ino saha muri studio gatanu i Washington DC kuri uno munsi wa gatanu itariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka na Louise Bigirimana hano i Washington DC tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri ino saha twebwe twibaza ko atakiduciriyemo gikomeye hagati mu kwezi kwa gatanu iryo tora rishobora kuringanizwa ariko ubu haracari kare kuko hari n'ibindi bikorwa bibanza kugira ngo iyo tariki ibe ntabanduka uyu ni Prosper Ntagwamiye ajejwe inyigisho no guhanahana amakuru mu mugwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi avuga ku kirangamisi c'itora rya referendum y'ibwirizwa shingiro
twateguye kandi abantu cumi n'umunani bapfuye mu isanganya ry'imodoka muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo
iyindi nkuru nayo intumwa za leta zunze ubumwe intumwa za leta ya Venezuela nako hamwe n'izurunani batavuga rumwe nayo biteguriye kongera guhura mu biganiro byo kugerageza gutorera umuti uruhagarara rwa politike n'ubutunzi bihanze ico gihugu
Robert Mugabe yahoze arongoye igihugu ca Zimbabwe ari kwisuzumisha amagara amukitse mu gihugu ca Singapore
ahandi naho leta zunze ubumwe za amerika yahagaritse igice kinini cy'imfashanyo yahaye igisirikare cya somaliya ni mu gihe bavuga ko bafite amakenga y'uko ubwo buryo batanga burimwo ruswa ayo makuru n'ayandi yavugwa mu karere k'ibiyaga binini no hirya no hino ku isi twayabateguriye mwese mugume ku maradiyo yanyu
ariko imbere y'uko duca hirya no hino yavugwa mu karere reka tubabwira amakuru atari makavugwa mu makungu abantu cumi n'umunani bapfuye kuri uyu munsi wa gatanu mu isanganya ry'imodoka yo mu bwoko bwa kamyo itwara ibidandaza yatembagaye muri rimwe mu mabarabara yo mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ibyo byashyikirijwe na Jean Mwanuka arongoye akarere ka Burambika ni muri groupement ya Bunyakiri avuga ko ibyo biharuro bikiri iby'imfata kibanza abatari bake ngo bakomeretse bakaba bariko bavurirwa mu bitaro bikuru by'Ibunyakiri nk'uko uwo mutegetsi mu ntwaro abivuga iyo kamyo yari itwaye ibidandazwa n'abantu yatemvye kubwo ibarabara ribi burambika n'igisagara kiri ku birometero mirongo itanu mu buraruko bushira uburengero bwa bukavu ni mu ntara ya kivu y'ubumanuko tukiri muri afurika leta zunze ubumwe za amerika yahagaritse igice kinini c'imfashanyo yaha igisirikare ca somaliya ni mu gihe bavuga ko bafise amakenga y'uko izo mfashanyo zibonekamwo ruswa ayo makuru yemejwe n'abategetsi ba Amerika bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa kane iryo hagariko ry'imfashanyo ryatewe no kuba igisirikare ca Somalia carananiwe akatari gake kwerekana neza uko imfashanyo zagenewe gukoreshwa ku mfungurwa ibitoro hamwe n'ibigwanisho zikoreshwa umutegetsi muri departema ya leta ya Amerika ijejwe imigenderanire n'amahanga yatangaje ko babaye barahagaritse gutanga izo mfashanyo gushikaho bazobonera neza na neza yuko imfashanyo batanga zikoreshwa ico zigenewe
tugume muri Afrika uwahoze ari umuvugizi wa perezida muri Zimbabwe yatangaje ko Robert Mugabe yahoze arongoye ico gihugu ari muri Singapore kwisuzumisha amagara byari bitekanijwe ko ava mu bitaro kuri uyu munsi wa gatanu Mugabe w'imyaka mirongo itanu n'itatu y'amavuko ntarasubira kuja habona kuva aho atangiye imihoho Mugabe yamye arwana n'amagara yiwe kandi bivuga ko arwaye ingwara ya kanseri ya prostate Mugabe ntazobasha kuba mu nama y'umugambwe ntabasha kuba mu nama y'umugambwe ya buri mwaka iharare kuri wa gatanu aho bitekanijwe ko perezida Emerson Munangagwa yemezwa nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza ahandi naho dukubitire muri Amerika y'Epfo intumwa za leta ya Venezuela hamwe n'izurunani rw'abatavuga rumwe nayo bitegekanijwe ko kuri uyu munsi wa gatanu bongera guhura mu biganiro byo kugerageza gutorera umuti uruhagarara rwa politiki n'ubutunzi bihanze ico gihugu mu nama y'abahuje mu biro by'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga mu gisagara ca Santa Domingo bagiye kubandanyiriza aho bagejeje haciye indwi zibiri abatavuga rumwe na leta basaba ko haba amatora akozwe mu mugaragaro ku mugaragaro kandi mu mwidegemvyo bifuza kandi ko abapfunzwe ku mvo za politike barekugwa igarurwa ry'inguvu z'inama nshingamateka yari ifise hamwe no gutanga inzira kugira uh, habe ukuja gutabara imbabare abaserukiye ubutegetsi bwa perezida Nicolas Maduro bo basaba ko ibihano byashizwe kuri leta yiwe n'amakungu harimwo ONU n'ubumwe bwa buraya bivaho Richard Blanco umukuru w'umugwi watavuga rumwe na leta washinzwe ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu kwezi kwindwi nta, nta cizere na gito afise kuri ivyo biganiro avuga ati nta na kimwe twizeye ko kizova muri ibi biganiro ati murabizi neza ko ata kintu na kimwe bizovamo Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan asaba ishyirahamwe mpuzamakungoni guhagarika ingingo iheruka gufatwa na leta z'ubumwe za Amerika aho yemeje Yerusalemu kuba umurwa mukuru wa Israeli. Erdogan yabisavye kuri uyu munsi wa gatanu inyuma y'iminsi ibiri harangiye inama y'abakuru b'ibihugu b'abayisilamu yabereye Istanbul muri Turukiya nyene. Inama yaneguye ingingo ya Perezida Trump kuri ico kibazo. Erdogan yasavye amakungu kwemeza ubuseruko bwa Yerusalemu nk'umurwa mukuru wa Palestina yagize ati tuzokora kugira iyo ngingo y'agahotoro ihagarikwe mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano yongera ko avuga ko mu gihe Amerika yozibira iyo ngingo tuzokwitura inama ya bose ya ONU leta z'ubumwe za Amerika ikaba ifise icicaro ntahegahezwa mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi kandi ifise ububasha bwo guhagarika icemezo cyose giteye kubiri n'ingingo ya Washington
mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye mu Rwanda inama nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi FPR inkotanyi yabandanyije i Kigali mu Rwanda kuri uyu munsi wa ku munsi wa kabiri abata, abateraniye mu nama baganiriye ku buryo u Rwanda gobandanye gutera imbere ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagira ubusa arabidushikiriza ku munsi wa kabiri w'iyi nama nkuru y'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi abarwanashyaka kuri uyu munsi bunguranye ibitekerezo by'uburyo iterambere ry'u Rwanda ryakomeza gusagamba mu yindi myaka mirongo itatu iri imbere ndetse no kurengaho iyi nama iteraniyemo abatari bake mu rubyiruko abafata ijambo barahuriza ku kuba ejo hazaza h'u Rwanda hagombye gushingira ku rubyiruko baranareba uko imibanire y'u Rwanda n'amahanga ihagaze Madame Louise Mushikiwabo umuvugizi wa guverinoma icyarimwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga yari muri ibyo biganiro bya none yasobanuye uburyo nyuma y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane u Rwanda rwakunze kunyura mu bihe bitoroshye aravuga ko imiryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta ndetse n'ibihugu bya rutura bitigeze byifuza ko u Rwanda rwagera aho rugeze mu iterambere agashimangira ko u rwanda rwakoze ikinyuranye bumvaga ko byanze bikunze u rwanda rudashobora kugera ku byo rwifuza kugeraho u rwanda rugomba gutega amatwi rukumvira rukagendera mu nzira bo baduhitiyemo nkaba nifuza no kuvuga ko muri iyi myaka myinshi tunyuzemo duhora mu ntambara ziri aho za raporo za buri gihe abaturanyi ibihugu duturanye ibibazo bibayeho bikitirirwa u rwanda ziriya ni intambara tuzakomeza kugira kandi zidakwiye kudutera ubwoba kuko twebwe nk'igihugu twifuje kubaho uko tubyifuza uko twifuza kubaho ntabwo bijyanye n'icyo ibihugu bikomeye ndetse n'abandi bafite agatugu hanze aha bo batwifuriza ni ukuvuga ngo u rwanda tumeze nk'aho duhinyuza ibyari bikwiye kuba biriho minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma yagarutse kuri bimwe mu birego u rwanda rwakunze gushinjwa n'amahanga kandi yizeza ko bitazigera biruciye intege havaho kimwe hakaza ikindi imyaka ibiri itatu hakaza indi raporo ikavaho hakaza mapping report ikarangira hakaza m23 ikarangira hakaza indege ya habyarimana ikarangira hakaza ikindi rero ibyo ni ibintu bijyanye n'amateka yacu bidakwiye kudutera ubwoba ahubwo bitanakwiye kutubuza gukomeza inzira twebwe twiyemeje kunyuramo mu rwanda nubwo abari muri ibi biganiro by'ishyaka fpr inkotanyi bakunze gutunga agatoki ibihugu bya rutura ku kuba nyirabayazana wo gutuma umugabane wa afurika udatera imbere nabo ntibabuze kwitunga agatoki barashingira ku makimbirane adashira hagati y'igihugu gituranye n'ikindi ku mugabane wa afurika ndetse natwe tuvugishije ukuri nkatwe ibihugu bya afurika ugasanga hari amakimbirane adafite impamvu n'imwe yo kubaho hagati y'ibihugu byacu ugasanga ibihugu bikwiye kuba biri hamwe bikoze buroke bituranye aho kugira ngo birebe akazi gafatika gakwiye guteza abaturage imbere ibihugu birahari cyane si ku mugabane wacu gusa n'ahandi birahaba utupolitike two munsi y'inzira turi aho aho kugira ngo umuntu ashake ibintu bizima ugasanga igihugu kirashwana n'ikindi wayoboye icyo bapfa kuri iyi ngingo minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma mu rwanda aravuga ko u rwanda avugira rugomba kugendera kure y'icyo yise udupolitiki two munsi y'inzira icya mbere kurwanya n'iyo reputesheni abatifuza ko afurika itera imbere badushyizeho badushyizeho ituma tutabasha kwihuta nk'uko dushaka kwihuta cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu ni ukuvuga ngo kugira ngo dushyire ingufu zacu hamwe to weigh with the weight ntabwo ushobora gufunga imipaka ngo uyifungire umuturanyi wawe nurangiza uyifungurire ibihugu bya kure ubuze indege y'igihugu umuturanye kuza mu gihugu cyawe ujye mu bihugu by'abarabu uzana indege zaho ziza aho ngaho
izi mvugo z'uyu mutegetsi zirasa n'izica amarenga y'uburyo imibanire y'u rwanda na bimwe mu bihugu bituranye yifashe kugeza ubu madame mushikiwabo aravuga iby'amakimbirane y'ibihugu bituranye ku mugabane wa afurika mu gihe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu na magingo aya imibano y'u rwanda n'uburundi ikomeje kuba ndanze ni nacyo kimwe n'u rwanda na uganda muri uyu mwaka usoza wa bibiri na cumi na karindwi hakomeje kuvugwa icyuka kibi mu mibanire y'ibihugu byombi byakunze gusangira akabisi n'agahiye ibi biganiro nyunguranabitekerezo biri kubera mu ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi kuri ejo hazaza h'u rwanda umukuru w'ishyaka icyarimwe n'umukuru w'u rwanda paul kagame arasaba ko bitazaba amasigara cyicaro ngira ngo icyo twabivanamo ari abato bari hano ari abari mu rugero rwabo ntibigasigare hano byatuviramo mbaraga ki tukabiheraho nyine tukabivanamo isomo ibyo twumvise byari bifite ishingiro bikadufasha no mu mitekerereze yacu no mu mikorere yacu noneho tukabibyaza umusaruro bikareka kuba ikiganiro gusa twaganiriye bikarangirira muri iyi sare tugataha iyi nama nkuru y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi biteganijwe ko isoza ryayo rihurirana n'isabukuru y'imyaka mirongo itatu rimaze rishinzwe ni nabwo kandi hitezwe amatora y'abategetsi bakuru b'ishyaka kuri uyu wa gatandatu aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali Bakoze Eric tubandanye kandi mu Rwanda ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda kuri wa gatanu bwatangaje ko itabi rizwi nka shisha ritemewe mu gihugu cy'u Rwanda ni nyuma yaho bigaragariye ko rigira ingaruka mbi ku magara y'abantu abantu batandukanye bashikirije ibyumviro kuri iyo ngingo mugenzi wacu Asumta Kaboyi arabidushikiriza itangazo rya minisiteri y'ubuzima rivuga ko uyu mwanzuro wo guhagarika shisha mu rwanda wafashwe hagendewe ku nama z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms uyu muryango wagaragaje ko kunywa itabi bigira ingaruka ku buzima bwa muntu dr ntaganda evariste umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc ushinzwe indwara z'umutima yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko kunywa shisha ari nko kunywa itabi gusa ngo uburozi buba muri shisha buruta kure uba mu itabi uyu muganga avuga ko abanywi ba shisha bavangamo n'utundi utuntu dutuma ihumura neza gusa yemeza ko hari abavuga ko hari abongeramo urumogi kandi rubujijwe mu gihugu dr ntaganda akavuga ko umunywi wa shisha aba afite ibyago byinshi byo kuba yakwandura indwara z'umutima kanseri ifatira mu myanya y'ubuhumekero ndetse n'indwara y'umuvuduko w'amaraso itangazo ryasohowe na minisiteri y'ubuzima rigaragaza ko iki cyemezo cyashyizweho mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage gusa hari abasanga iki cyemezo cyahutiweho kuba shisha iri kugereranywa n'itabi itabi rikaba ritaciwe ntekereza ko cyari ikibazo cya regulation ntekereza ahubwo ko abarikoresha abakoreshaga shisha ntekereza ko ubwo icyo gihe abo bantu babangamiwe Ah, kuko bigaragara rero ko iyo shisha ishobora kuba ifite n'ubukana bwa nikotine uburozi buba mu itabi bunini kurushaho kimwe n'ibindi bicuruzwa byose ko nayo ari ibishoboka yari kuba yashyizwe ku kigero byitwa ko cyemewe ariko kuri abo bashisha bo babangamiwe ni iki- ni icyemezo mbona ki- cyafashwe wenda hutihuti cyafashwe hutihuti kuko niba shisha kuko no mu itangazo batanze bigaragazwa ko ari kuyinywa ni ingaruka zimwe n'iz'itabi ariko ku kigero cyihuse kandi kinini kuko ngo mu isaha imwe ngo uba unyweye umwotsi ungana n'uw'amasegereti ijana cyangwa magana abiri ubwo rero eh, kuba ari ikintu cyacuruzwaga imyaka ishize abantu baratangiye kukimenyera nk'uko banywa inzoga n'andi matabi ahubwo ubwo bukana bwayo iyo nikotine irimo nibyo byari gushyirwa ku kigero cyitwa ko cyemewe nk'i- nk'ayo matabi n'inzoga n'ibindi icyemezo nanjye nacyumvishe uyu munsi ugiye kuvuga ngo uraca ibintu byose byangiza ubuzima bw'umuntu ibintu byabaye umumaro wo ku isi rero wenda bakatubwiye ngo icyemezo tugiciye kuri izi mpamvu izi mpamvu naje gusanga nk'inzoga par exemple efe segonderi y'inzoga ibibi byazo bwa kabiri ni mbi kuruta iyo shisha wenda nk'ubu tuvuze nko ku muntu wazicuruzaga ashobora kwibaza ikibazo kuki utaciye inzoga mu gaca shisha nubwo hari bamwe bababajwe n'ikurwaho rya shisha hari ikindi cyiciro cyemeza ko uyu mwanzuro ntacyo ubabwiye kuko basanzwe batazi shisha nkanjye ngewe ndi umurokore gusa ndabyumva kubera ko nkunda gukora akazi kenshi nkorera mu mahoteli rimwe na rimwe mbona abantu babinywa ni ibintu biba biri mu icupa bisohora umwo- umwotsi mwinshi ntago mbizi ntabwo nari nyizi ni ubwa mbere mbyumvishe nta wundi muntu nari nigeze mbyumvana nawe urebye ni ikintu kimenyerewe aho abantu ba- kenshi mu mahoteli ngiye mbona abadamu kenshi bakunda ku- kunywa biriya bintu ariko n'iyo urebye n'ubinywa nawe ubona ntabwo ari ibintu byiza ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms rivuga ko kunywa shisha bigira ingaruka zishobora kuruta izo kunywa itabi oms ivuga ko kunywa shisha mu gihe cy'isaha bingana no kunywa isegereti ziri hagati y'ijana na magana abiri usibye indwara nyinshi zibasira umunwi wa shisha ngo uwihatse iki kinyobwa agira n'izindi ngaruka shisha ngo ica intege umubiri w'umuntu ku buryo usigara nta bwirinzi buhagije bwo guhangana na mikorobe aho kwandura indwara zirimo igituntu n'izindi biba byoroshye minisiteri y'ubuzima ivuga ko abatazubahiriza aya mabwiriza bazabihanirwa n'amategeko asunta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini arabandanya tuyabandanyirize mu burundi umugwi seni ujejwe gutunganya amatora mu burundi watunganyije inama mu eh, n'abegwa n'ikibazo cy'amatora mu burundi mu ntumbero yo kurabira hamwe ikirangamisi cy'itora ryo guhakana canke kwemeza ihindurwa ry'ingingo zimwe zimwe mu ibwirizwa shingiro ni ukuvuga referendum mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na prosper ntawugwamiye hajejwe inyigisho no guhanahana amakuru mu mugwi seni tumutega amatwi nibyo uno munsi umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni wagiranye inama n'abantu duhora dufashanya mu by'amatora twagiriza inama uyu munsi kugira turabe ingene twoshiraho imigwi izoduserukira mu ntara mu bikorwa bijanye no kuringaniza amatora akamarampaka amwe bita referandumu azoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abo mwakoranye bari bava mu migambwe nka yose itandukanye harimo n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutetsi ubwo twatumiye imigambwe yose iri mu gihugu yemewe turatumira n'abigenga bari mu nzego turatumira abaserukira ubushikiranganji butandukanye dukorana turatumira amashengero twongera turatumira na ya mashyirahamwe bavuga yuko adaharanira inyungu za politiki hamwe rero n'abarongoye ibinyamakuru kugira ngo ibyavuye muri iyo nama bimenyekane n'abandi babyumve ayo matora ya referendum abantu benshi ntibayavuga co kimwe mbega abo mwakoranye inama bo bavuga iki ku vyerekeye ayo matora ya referendum abo twavuganye twabonye babyakiye neza kuko batwemereye ko bazoduha amazina y'abantu bakorana mu maseti n'amase- n'amasesimo bazoca bakurikira byumvikana yuko urwo rubanza basa n'abaruzi bari barindiriye gusa yuko tubaha intumbero n'ukuntu twokorana bose baba bazi ingingo nkuru nkuru ziri mu bintu bizoshirwa imbere y'abanyagihugu kugira babitore canke babihakane twebwe mu mugwiseni ntitwinjira mu ntimatima y'ibiri mu ibwirizwa nshingiro ico tujejeho hanini no kuritoza hariho ariko nobasigurira yuko kuva aho umukuru w'igihugu atangurije icesi ibikorwa vyo gusigura integuro y'ibwirizwa nshingiro izotorwa mu matora akamarampaka ubu inzego zitandukanye zamaze gushwara igihugu bariko barabisigura twebwe rose nico tujejwe ni ukuritoza abantu rero bashoboye kuryemeza batoye ego canke bakarihakana batoye oya twebwe ku mugwi rero nicyo gikorwa nyine tujejwe hari abavuga ko ubu atari igihe cyo gukoresha nk'iryo tora kuko bavuga ko amasezerano eka atangiye ingufu abatavuga rumwe na leta barumvikana ko nk'uko mubizi ibiganiro byabereye iyarusha nta kintu byavuyemo aho muhavuga ko iyo je ntacu ndabivuze ko kamugwise ni kuko twebwe ntitwinjira mu mpari za politike twebwe igikorwa twasabwe ni icyo kuringaniza amatora kamarampaka ya referandumu ayo matora nayo arategekanijwe mu bwirizwa nshingiro ry'u Burundi kandi iryo bwirizwa nshingiro ry'u Burundi yaranategekanye ingene ibwirizwa nshingiro rishobora guhinduka rishobora gusabwa n'umukuru w'igihugu abigiye inama nabo bafashanya no kuvuga leta cyangwa bigasabwa n'inama nshingamateka inzira bicamo rero bishoboye guca muri tora kamarampaka ariyo bita referandumu cyangwa bigaca mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ubu rero abategetsi b'igihugu bifatiye ku byagiye birashyikirizwa hino hirya no hino bashimye ko bica muri referandumu natwe rero mu mabanga duhabwa n'ibwirizwa nshingiro umugwise ni mu matora ategekanye ashobora kuringaniza na referandumu irimo iryo tora rizoba nka ryari murafise itariki umunsi turafise integuriro y'ikirangaminsi twebwe twibaza ko atakiduciriyemo gikomeye hagati mu kwezi kwa gatanu iryo tora rishobora kuringanizwa ariko ubu haracari kare kuko hari n'ibindi bikorwa bibanza kugira ngo iyo tariki ibe ntabanduka ni ukuvuga umukuru w'igihugu abanza kurarika bene igihugu kwitaba amatora hakaba na ya minsi yo kwiyamamaza ibyo ndakubwira cari integuro ariko integuro dufise niyo mu kwa gatanu hagati izomenyekana neza ibikorwa bitegura urwo rubanza byamaze gufatwa hari abatavuga rumwe na leta aho abarundi abanyapolitike cyane cyane baherutse guhurira yarusha bari basabye ko mu rwiseni wohindurwa aho muhavuga ko iki yego nibabishima bazobihindura nta ngorane tubibonamo ariko gushika ubu ico gikorwa baracakitujeje nibabona ko hageze ko habikora abandi bazobikora niko bigenda mu buzima bw'igihugu Prosper ntaho rwamiye yajejwe inyigisho reka no guhanahana amakuru mu murwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye murakoze gushima namwe
ku makuru ku Burundi kandi higanwa ryo gusiganwa n'amakinga ryitiriwe Pedal for Peace ryari rimaze iminsi itanu ryarangiye kuri uyu munsi wa gatanu mu ntara ya Gitega ryatsinzwe n'umuganda cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu niho yari Eroje birika neza yarikurikiranye
Charles Kagimu umusore w'umuganda w'imyaka cumi n'icyenda niwe yatahukanye ihiganwa ryitiriwe Pedal for Peace ku nshuro zitanu zirutswe Kagimu yatsinze zine zose ibi byamuhimbaye cyane numva ryohewe rwose kuri iyi nsinzi yanjye ya kane ryari ihiganwa rikomeye ni umunezero ukomeye kuri twebwe abarundi bafite umutima mwiza kandi n'abantu beza cyane nje namaze gukumbura iki gihugu nizera ko ku mwaka uza nzogaruka uwo munezero kagima usangiye na kisembo honegisi tendo mukuru w'ishyirahamwe East Africa mashariki fest ryateguye iri higanwa twari dufite etape zitanu kugira ngo zose twazirangije amahoro mugabo n'ikintu cya mbere gushimira imana ikindi rero nshimire n'abanyonzi abavuye mu bindi bihugu bitandukanye by'akarere ka eyase kugira ngo baritabye iki gikorwa kugira ngo baze duterane hano tuvugana ikijyanye n'amahoro mu burundi n'amahoro mu karere kacu ka eyase mu by'ukuri niyumva neza kabisa imana yadufashije tukagira ivenima nziza bakoze akazi kanini cyane tuduga igihugu cyose kuri iyi turi ry'uburundi iya mbere mu myaka mirongo itanu n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yarisozereye yerekanye agahimbare gaston sindimwo yagize amahirwe yo gutwara ikibanza cya mbere mu ihiganwa ry'abubahwa bazungurutse inshuro zitatu ikibanza cy'aho isoko ya gitega iki ikimenyetso kigaragara ku isi no mu makungu y'uko mu burundi hari amahoro n'umutekano ibyo rero bikaba ari iteka biha uburundi bwacu tugasaba mbere n'ubushikiranganji bubijeje yuko bwosubira gutunganya amahiganwa nk'uko byanye kera bisubire kuba nk'uko biri kera tugasaba amashyirahamwe ari nka mu burundi yuko yofata mu mugongo amahiganwa cyane cyane inkino natwe aho tuherereye kuko hari ibibazo bahora batubaza yuko ariho amahera batanze yo gufasha cyangwa guterera amahiganwa yuko baja kuyakura ko amakori muri obere tugiye kuraba iryo tegeko kugira turabe yuko amahera bazotanga kugira ngo inkino zitere imbere ntibayakure ku ikori kuko iryo tegeko ririho tugiye kuriraba kugira ngo tuyisubize itoto kugira ngo amashyirahamwe asubire gufasha inkino mu gihugu cyacu ibishikirizwa n'icegera ca mbere ca perezida nkurunziza hamwe vyoboshitwa vyokiza imitima myinshi amadu w'imana umurundi yabaye uwa kabiri je niyumva neza vrema ndaryohewe kuko narose ikibanza ca kabiri kuko sinari ndakiziga kubera atama trenema twari dufise mugabo twaragerageze twagerageje ivyo dushoboye vyo vyose tura- turashoboye gushika uburyo bwo gufasha abanonotsi sindimwo yemeza ko bugiye kuboneka ivyo biva ingene abarundi twazingamitswe n'ingorane z'amacakubiri bihitiye ubu rero ku izina ry'umukuru w'igihugu yarababwiye tugira dutangure intango nshasha uburundi buzira ko izo ngorane zose uburundi burangwamwo inkino nk'izi uburundi aho abarundi bose ku mwaka ku mwaka baza bararyoherwa baraba abirukana umuduga abirukana amakinga abakina umupira ivyo rero niryo semo tugezweko uno munsi guhindura ingendo yo kugira ngo ivyiza vyose vyari kera tubigarukane imbere y'uko bigaruka uwimana asanga ubuhinga butabuze mu barundi turose abaantrenere bakwiye n'uburyo bw'amakinga ata kindi umuntu avanganya akora je ndabona yuko twotera imbere n'igikombe mbere tukakizana kisembo nawe yibutsa ko igihambaye muri iri higanwa atari ubushimwe abatsinze hari ubushimwa butandukanye buteguwe icya mbere kabisa avuga ni uko twe twaje muri iri higanwa intumbero ya mbere atari amahera icya mbere ni ukugira ngo duteze imbere du- dusimbataze amahoro mu burundi no mu karere icya kabiri rero kikaba ari ibijyanye na tuwarizime y'indani icya gatatu rero ikijyanye na gutunza ibidukikiye mugabo twabigezeho kuko aho twanyuze hose twagiye dutera ibiti bitandatu nadushime cyane namwe abamenyesha amakuru ku kazi keza mwakoze murakoze cyane iri higanwa ryo gusiganwa n'amakinga ryitiriwe pedo for peace ryari rimaze iminsi itanu riba mu burundi ryitabwe n'ibihugu bine kuri bitandatu bigize afurika y'ubuseruko ibitaserukiwe ni sudani y'amajyepfo yari yamenyesheje hakiri kare ko itazokwitaba hamwe n'u rwanda rwasize ku munota wa nyuma eroge buri kaneza gitega ijwi rya amerika
tubandanye n'amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga bigari mu ihiganwa ry'igikombe cya sekafa kimaze iminsi kibera mu gihugu cya kenya ubu imigwi ibiri izokina urukino rwa nyuma ku muti w'imana iramaze kumenyekana nayo ni kenya yakiriye iri rushanwa hamwe n'umugwi wa w'ikigwa cya zanzibari mu nkino za kimwe cya kabiri uyu munsi zanzibari yatsinze ikipe y'igihugu cy'ubuganda igi- ibitsindo bibiri kuri kimwe mu rundi rukino rwa kimwe cya kabiri rwari rwabaye ejo kuwa kane kenya yari yatsinze ikipe y'uburundi igitsindo kimwe ku busa urukino rwari rukaze cyane ejo kuwa gatandatu ekipe y'uburundi izokina n'ubuganda kugira hamenyekane ekipe izoba iya gatatu muri iryo higanwa turabandanya mu makuru y'inkino mu karere dusimbire mu rwanda jean claude munyamagana turi kumwe kuri telefone jean claude mwiriwe
nakuba neza nakuba neza ni hano hantu munyandiga ntabwo hano hantu munyamagana egome jean claude munyandinda murakoze mutubwire mu ncamake mu rwanda muri iki cyumweru bitekanijwe gute mu makuru y'inkino
urakoze cyane nakubwira ko muri satana icyiciro cya mbere imikino y'ibirarane itabereye igihe izabasha gukorwa aho kuri ejo wa gatandatu igitekerezo siporo izahura na marine fure bazahura kuri stade zananikiyaria ku mumena ni umukino wari uteganyijwe mu minsi yashize ariko uza gusubikwa kubera imvura umukino noneho wimurirwa ejo kuwa gatandatu hanyuma ku cyumweru kuri stade nyagisenyi hariya i nyamagabe mu majyepfo ikipe amagaju ikazahura na rayon siporo naho ni umukino w'ikirarane babwira ko kugeza ubu ngubu aloyizi ko ikipe iri ku isonga ari ayo kigali ifite amanota cumi n'atandatu mu mikino umunani kiyovu sport ikaba iya kabiri n'amanota cumi n'atanu mu mikino irindwi ikipe ya tesi fc itaho ku mwanya wa gatatu ifite amanota cumi n'atanu mu mikino umunani ikipe ya kane ni polisi fc amanota cumi n'abiri mu mikino umunani rayon sport ikaba iya gatanu n'amanota cumi n'ari mu mikino itandatu mbibutsa ko rayon sport ku munsi w'ejo yatsinze polisi fc kimwe ku busa umupira wabaye ku kicukiro Ego ikipe ya gatanu kuri mukura hanyuma iya cumi na gatandatu n'aya nyuma ni espoir ifite n'amanota umunani urakoze jean claude munyandinda mutubabarire telefone ntiyumvikana neza ni naha tugarukirije amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba mwari kumwe na loyizi bigirimana kuri mikoro na uriyani tanga ishaka twari kumwe muri ibi biganiro twaba dushimiye mwese mwaduteze amatwi na enjeniyeri yadufashije ndetse na inosa kimenyi yadufashije gutororokana ibi biganiro mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bica ku ijwi rya amerika tubifurije umugoroba mwiza